Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi ishyaka iprona ryatoye bwana gasito sindimwo kuzaribera umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka bwana sindimwo w'imyaka mirongo itanu n'itanu asanzwe ari visi perezida wa mbere w'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo cyemezo cyafatiwe muri kongere nkuru y'ishyaka iprona mu cyumweru gishize ishyaka riri ku butegetsi cndfdd naryo ryari ryatangaje umukandida waryo ari we generale evariste ndayishimiye u rwanda rwongeye kwizihiza umunsi wahariwe intwari z'igihugu umunsi wizihizwa buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi uri i kigali mu rwanda
umuhango wo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu witabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu barangajwe imbere na perezida paul kagame umuhango waranzwe no gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari byakozwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'umwe uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ni umuhango utagejeje ku minota itanu kuko nta bindi bikorwa byabereye ku gicumbi cy'intwari uretse gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari byakozwe n'umukuru w'igihugu n'uhagarariye ibihugu byabo mu rwanda habayeho gufata umunota wo kuzirikana kuri izo ntwari umuhango uhita usozwa ibindi ibirori bikaba byabereye hirya no hino mu midugudu yo mu rwanda kugeza ubu intwari z'igihugu zizwi mirongo itanu n'eshatu ariko urwego rw'igihugu rushinzwe imidari n'impeta by'ishimwe rusobanura ko ubu hari amazina mirongo irindwi n'atandatu yashyikirijwe ibiro by'umukuru w'igihugu azatoranywamo abazinjizwa mu ntwari z'igihugu umunyamabanga nshingwabikorwa w'uru rwego bwana nkusi dewo asobanura uko uyu munsi wateguwe twifuje yuko uyu munsi uri bwizihizwe mu midugudu yose y'u rwanda abantu bakora ubusabane bakaganira bakibukiranya ibikorwa by'intwari kugira ngo cyane cyane urubyiruko rubimenye rugerageze gukora byiza ariko turanatekereza ko ubutwari muri iki gihe tugezemo ni ubutwari bwo kubaka igihugu bwo kubaka iterambere bwo kubaka aheza h'ejo h'igihugu cyacu ni navuga ngo ubutwari kera bwakunze kureberwa mu bikorwa bya gisirikare n'uyu munsi ntibyabura kuko umutekano ni ikintu cy'ibanze kugira ngo ibindi byose bishoboke hamwe n'ibyo ariko ntitwakwirengagiza ko umutekano ari ryo shingiro dukomeza kuvuga tuti ariko ari byo twagezeho tubisigasire tubirinde tubyubakireho nk'umusingi ukomeye mu banditse mu gitabo cy'intwari z'u rwanda mirongo itanu n'eshatu muri abo abakiriho ni mirongo itatu n'icyenda barimo abanyeshuri b'inyange mu karere ka ngororero banze kwitandukanya hakurikijwe amoko ubwo baterwaga n'abacengezi ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi izi ntwari mirongo itanu n'eshatu zose ziri mu cyiciro cy'imanzi hamwe n'icy'imena ariko nta n'umwe urashyirwa mu cyiciro cy'intwari z'ingenzi nk'uko bitangazwa n'urwego rushinzwe intwari z'igihugu muri ibi byiciro uko ari bitatu icy'imena n'icy'ingenzi nibyo byonyine bishobora kubamo abantu bakiriho n'abatakiriho ni kenshi mu bashyizwe mu byiciro by'intwari z'igihugu cyangwa se bafite imiryango yashyizwe mu ntwari z'igihugu bagiye bifuza ko bahabwa umwihariko bwana nkuside uyobora uru rwego asobanura ko igihembo cya mbere abashyizwe mu byiciro by'intwari bahawe ari uguhabwa agaciro n'igihugu intwari ni umuntu ku giti cye ubutwari ni ibikorwa yakoze bimugira intwari kandi ibyo bikorwa ntabikora ashaka gushima ikindi ni uko utabona ikintu cyo gushimira umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa kingana n'ibyo bikorwa yakoze ariko kumuvuga ukamushima ukamushyira imbere y'abantu ukamutaka numva ari ishimwe ubwaryo ritari rito cyane ibijyanye n'ibintu rero ibyo nabyo byo dukwiye gushyira imbere nk'abanyarwanda intwari z'igihugu zashyizwe mu byiciro bitatu intwari y'imanzi bisobanura umuntu wakoze ibintu by'ikirenga wagaragaje ibikorwa by'akataraboneka birangwa n'ubwitange akamaro n'urugero bihebuje muri iki cyiciro harimo umusirikare utazwi izina ingabo ihagarariye izindi ngabo zitangiye igihugu zikagwa ku rugamba mu bihe byashize iby'ubu n'ibizaza ndetse na jenerali fred rwigema wayoboye ingabo za fpr inkotanyi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda nyuma akaza kurugwaho intwari z'imena harimo mutara wa gatatu rudahigwa wabaye umwami w'u rwanda harimo rwagasana michel wabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu cy'u rwanda n'umunyamabanga w'umwami mutara wa gatatu rudahigwa hakazamo madamu wiringiye imana gata wabaye minisitiri w'intebe muri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kugeza mu kwezi kwa kane mirongo icyenda na kane n'itegeka felicite wakoze imirimo itandukanye irimo kwigisha mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane jenoside yakorewe abatutsi yamusanze ku Gisenyi aho yiciwe azira ko yarwanye ku batutsi bihishe mu kigo ashinzwe kuyobora cya Centre Saint Pierre insanganyamatsiko yatoranyijwe muri uyu mwaka iragira iti ubutwari banyarwanda agaciro kacu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ikiganiro ejo mugikurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika mu masaha nk'aya gihagarariwe na roger nigena naho mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma uyu munsi mugiye kubana nanjye nicole gira neza mfatanyije na mugenzi wanjye jean eme muhawe nayo tubahaye ikaze mu kiganiro jean eme murakoze cyane nicole mu bihugu byinshi ni itegeko ko abana bose biga amashuri abanza n'ayisumbuye kandi akenshi usanga aya mashuri bayigira ubuntu amasezerano ku burenganzira bw'abana agaragaza ko kujya mu ishuri ari uburenganzira bwabo bw'ibanze ni nako kandi amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu abivuga mu bihugu bimwe na bimwe ariko hari ubwo amashuri aba atari ubuntu ndetse bikaba byagora ababyeyi kuba barihira abana babo amashuri jm wamfasha tukabwira abaduteze amatwi icyo tugiye kubaganirizaho kuri uyu munsi ni ko rero mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku burezi mu rwanda ariko twibanda ku kibazo cy'abana bava mu ishuri ese byaba bipfira hehe uruhare ni u rwanda muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage batandukanye twaganiriye batubwire aho babona bipfira turaza kandi kumva ubuhamya bw'umwana wavuye mu ishuri adusangiza urugendo yanyuzemo ndetse n'uko abayeho kuri ubu turakomeza kandi twumva ibitekerezo bya bamwe mu babyeyi batubwira icyo bumva cyakorwa ngo umubare w'abana bava mu ishuri ugabanyuke turumva ikiganiro twagiranye na bamwe mu babyeyi batubwira icyo babona cyakorwa kugira ngo umubare w'abana bava mu ishuri ube wagabanuka turumva kandi ikiganiro twagiranye n'umwe mu bayobozi atubwira uko bakora n'ababyeyi mu guhangana n'iki kibazo cy'abana bava mu ishuri nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo ntimujye kure radiyo zanyu ikiganiro mu buryo burambuye ni mu kanya ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
raporo minisiteri y'uburezi iheruka gutangaza igaragaza ko mu mwaka w'amashuri wa bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi n'umunani abanyeshuri baretse kujya mu mashuri abanza bageze kuri gatandatu n'ibice birindwi ku ijana bavuye kuri gatanu n'ibice bitandatu ku ijana mu gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi bari kuri gatanu n'ibice birindwi ku ijana mu mashuri abanza iyi raporo igaragaza ko abahungu aribo baza imbere mu guta amashuri ugereranyije na bagenzi babo b'abakobwa naho mu yisumbuye abakobwa bakaza imbere nikore mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itanu abahungu bavuye mu ishuri bari ku kigero cya gatandatu ku ijana mu gihe abakobwa bari ku kigero cya gatanu n'ibice bine ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ndetse n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'irindwi abahungu bavuye mu ishuri bari ku kigero cya gatanu n'ibice icyenda ku ijana abakobwa ari batanu n'ibice bitatu ku ijana no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi n'ibihumbi cumi n'umunani abahungu bataye ishuri bari ku kigero cya karindwi ku ijana naho bagenzi babo b'abakobwa ari gatandatu n'ibice bitatu ku ijana iyi raporo igaragaza ko abana bavuye mu ishuri umwaka wa bibiri na cumi n'itanu bibiri na cumi n'itandatu bari ku kigero cya kane n'ibice bitanu ku ijana umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itandatu bibiri na cumi n'irindwi bari ku kigero cya kane n'ibice bine ku ijana naho umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi n'umunani bari ku kigero cya gatanu n'ibice umunani ku ijana byumvikana ko uko imyaka yicuma bagenda biyongera nikore zimwe mu mpamvu rero zikunze gutuma abana bava mu mashuri ziganjemo gukoreshwa imirimo ibabuza kwiga nko gukoreshwa imirimo y'ingufu n'ababyeyi ariko kandi hari n'imyitwarire y'abana banga kujya ku ishuri bakirirwa bazerera nanone hakaba n'amakimbirane yo mu miryango n'ibindi bituma abana bahinduka inzererezi mugenzi wacu marike rero isingizwe yanyarukiye mu ntara y'amajyepfo mu mujyi wa huye maze agana n'umwe mu bana b'abahungu bavuye mu mashuri abanza twise jean claude ku mpamvu z'umutekano we amubwira ko we yahisemo kujya mu muhanda kuko nyina na se batari babanye neza bahora barwana maze se ntabashe kubabonera ibyangombwa byabemerera kwiga nuko we ahitamo kurivamo reka twumve ikiganiro kigufi bagiranye turagaruka dukomeza mu kanya
uvuka hehe muri nyaruguru muri nyaruguru ahagana he ikibeho usanze hano mu karere ka huye hano mu karere ka huye wahageze ute naje n'imodokari mpita menya ko ari mu karere ka huye waje n'imodoka uyiteze cyangwa uyiparamiye nyiparamiye kubera iki utiga ni ukubera iwacu batandukanye ntabwo babana niyo mpamvu Hmm, ufite imyaka ingahe cumi n'ibiri wavuye mu ishuri rya bigeze mu wa kangahe nari ngeze mu wa kabiri Hmm, mu wa kabiri pirimeri cyangwa segonderi pirimeri none se ababyeyi bawe baba hehe
sinzi aho mama wa papa waba nyaruteje none se ubu ngubu aha ngaha uri muri huye ubayeho ute ubuzima bwawe bwifashe gute ese urya gute uba hehe wowe gute wambara ute mbwira muri rusange nsangiza ubuzima bwawe uko bumeze hano mu karere ka huye muri rusange icyo- uko mbonye ni uko nguko nyine mbayeho icyo mbonye n'icyo ngicyo ukibona ugikuye hehe ari igihe baba bagiye kungurira nk'ibiryo bande abantu none se kuryamaho uryama hehe njyama muri borodire mu cyarabu kuba ababyeyi bawe batabana utekereza ko ari byo byatumye uva mu ishuri cyangwa urundi washakaga kurivamo nibyo byatumye mva mu ishuri Mm, ushingira ku ki nshingiye yuko nta niforume nari ifite none se ku ishuri barakwirukanye ko udafite iniforume cyangwa niyo waryikuyemo nibo batumye natiga kubera nta niforume Wa- wavuye i nyaruguru uza ahangaha i butare ese wahavuye wumva uje gukora iki kuki wavuye i nyaruguru mu muryango wawe ukaza hano impamvu navuye nyine ni uko bari batandukanye nkajya niga mba hano mu muhanda wigaga uba mu muhanda Mm.
ese ubusanzwe wigaga hehe nigaga kibingo ikibingo Mm.
noneho ni ubuhe bufasha wasaba ku buryo wasubira mu ishuri ubufasha nasaba ni uko na- nabona aho kuba nk- nkaniga n'iniforume none se ubusanzwe kwigura bikunda cyangwa wumva hari ibindi wakora ndabikunda kwiga
turamushimiye cyane uyu musore ku buhamya bwe bwiza dusangije yagarutse ku makimbirane ari hagati y'ababyeyi be yatumye ababyeyi be batabasha gukomezanya mu kubarera bikaba ikibazo mu kubabonera ibyangombwa bakenera ngo bige uyu muhungu we akaba yarahisemo kuva mu ishuri niko rero ikibazo cyo kuva mu ishuri ntabwo ari ikibazo cy'abahungu gusa ahubwo ni ikibazo kiri ku bitsina byombi reka twerekeze mu karere ka kamonyi aho n'ubundi mugenzi wacu marike rero isingizwe yaganiriye n'umwana w'umukobwa twisegwiza ku bw'impamvu z'umutekano we nawe maze akamubwira ko wavuye mu ishuri ageze mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye kubera amakimbirane yahoraga mu muryango avukamo reka nabo tubumve turagaruka mu kanya
kugira ngo mve mu ishuri nyine nahuye n'ibibazo by'amakimbirane mu rugo papa na mama batumvikana bigera aho ngaho nyine papa araduta mama nawe agera aho ngaho bivamo nyine ajya gushaka akazi ahandi Iri jwi ryumvikanamo ikiniga ni iry'umwana twisegwiza ku bw'impamvu z'umutekano we afite imyaka cumi n'irindwi y'amavuko akaba atuye mu karere ka Kamonyi aho abana na nyina na barumuna be bane aha aratubwira uko byamugendekeye kugira ngo ave mu ishuri ageze mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye birengagije inshingano bose umwe yaradutereranye n'undi nawe aradutererana umwe akajya abishyira ku wundi n'undi abishyira ku wundi birangira habuze n'umwe wita ufata inshingano ngo yite ku bana nyine birangira mvuye mu ishuri gutyo kuko ari njye mukuru wari uhari ngomba kwita kuri barumuna banjye papa niwe wanyishyuriraga ishuri ariko nawe akayishyura ibirarane kubera amafaranga yose yabaga yajyanye mu nzoga ubwo amaze kuduta mbona nyine kwishyura minerivare ni ikibazo kandi mfite na barumuna banjye nyine batoya abandi nyuma none se ubayeho gute nyuma yo kuva mu ishuri mva mu rugo nyine ndera barumuna banjye kugira ngo tubone amafaranga yo kurya nkora utuntu tw'uturaka nkajya nko kumesera abaturanyi baturanyi cyangwa kubavomera ukampa amafaranga nyine ngahahira barumuna banjye tukarya ubuzima bugakomeza nubwo bimeze bityo ariko Bwiza yumvikanisha ko agifite icyizere cyo gusubira mu ishuri mba numva nyine wenda nzasubira mu ishuri kuko ndanabishaka sinzi ngo bizagenda bire sinzi ngo ninde uzanyishyurira none se ujya ubona mu babyeyi bawe hari ufite ubushake bwo kugufasha gusubira mu ishuri nubwo batakibana nka mama we njya mbona bitekereza gusa ubukene bukamwangira nyine nkabona n'ayo mafaranga make abonye nyine ni ukutuguriramo utuntu tw'imyenda two kwambara no kurya papa we mba mbona nta gitekerezo cyabyo rwose reka reka ashingiye ku bibazo ahurira nabyo mu buzima abayeho bwo kutiga uyu mwana aragira inama abafite amahirwe yo kwiga abava mu ishuri bose ntabwo barivamo kubera ubukene hari abarivamo kuko batabishaka cyangwa kubera ibiyobyabwenge abandi nabo bakabivamo kubwo kubura ubushobozi niba ufite amahirwe yo kwiga yakoreshe ntabwo uzi uko ejo bizaba bimeze niba uyafite uyu munsi yakoreshe wige nk'uko bikwiriye kuko bizakugirira akamaro abandi nyine nabo ni ukubagira inama kugira ngo bisuzume barebe nyine igifite akamaro
inshuti bakunze b'ikiganiro ejo mumaze kwiyumvira ubuhamya bw'aba twaganiriye bagaruka ku mpamvu zabateye kuva mu ishuri ndetse n'uko babayeho kuri ubu ese ja eme mbwira wowe ubona biterwa n'iki ko umubare w'abantu bava mu mashuri ugenda urushaho kwiyongera muri iki gihe buriya rero nikore impamvu zatuma abana b'abanyarwanda bava mu ishuri ni nyinshi icya mbere hari amateka mabi twagize mu rwanda ya jenoside yakorewe abatutsi hari benshi babuze ababyeyi basigara ari imfubyi ugasanga kugira ngo abashe kwiga ariya na barumuna be cyangwa abashiki be biragoranye ariko uretse n'ibyo mu rwanda haracyari ikibazo cy'amakimbirane mu miryango ashingiye ku mitungo ashingiye ku businzi ugasanga ababyeyi barara barwana umwana uri kugira ngo azabone za mbaraga zatuma aramuka ajya ku ishuri cyangwa azabone umubyeyi ufata inshingano zo kumushakira ibikoresho nkenerwa ugasanga bibaye ikibazo agahitamo kujya mu muhanda cyangwa akarivamo akajya gushaka ubundi buzima kugira ngo nabone amafaranga yabasha kumurihira azajya yakomeza amashuri
muri iki kiganiro rero ja eme twaganiriye na bamwe mu babyeyi bari mu karere ka musanze batubwira icyo bumva cyakorwa kugira ngo umubare w'abana bava mu mashuri ugabanyuke ese ni inama ki bagira ababyeyi bavana abana babo mu mashuri bakajya kubakoresha imirimo itandukanye reka tubumve
ni uko ababyeyi bakwiriye kubyitaho cyane buri mubyeyi agakurikirana umwana kumenya ko umwana ajya ku ishuri kumenya ko yagezeyo ko agarutse kandi cya kabiri hirya y'uko umubyeyi aganira n'umwana kumenya ko yageze ku ishuri akwiriye kugirana umubano n'umushyikirano na mwarimu w'umwana iyi nsanga rero kenshi hari ubwo ababyeyi bizera ibyo abana bababwiye gusa n'iyo nabo bateye iyo ntambwe yo kubikurikirana bagendere na mbere ari ababyeyi ni inshingano zabo kujyana abana mu ishuri icya kabiri ubuyobozi bw'inzego z'ibanze gukurikirana ko abana bajya mu mashuri kuko nk'uko bikwiye cyane cyane ko leta yashyizeho uburyo bworohereza ababyeyi abana nta mafaranga yishyuza hari amashuri abanza hari amashuri ya nayini na tuwelive uretse n'impamvu umubyeyi utajyanye umwana mu ishuri yaba ari ikibazo cy'umubyeyi ariko niyo mpamvu n'ubuyobozi bugomba kuba hafi ukamenya ko umwana atagiye mu ishuri ubukangurambaga cyane cyane ku ruhande rw'ubuyobozi inzego z'ibanze guhera ku mudugudu akagari bakamenya ko abana bageze igihe cyo kwiga hakabaho n'ubushake bw'ababyeyi hari ababakuramo ngo bafashe imirimo korora amatungo yabo gukora mu mirima ubwo uruhare rw'ababyeyi rero na leta ni rwo rukenewe kugira ngo abana bayoboke ishuri ni uko ababyeyi cya mbere babigiramo uruhare ababyeyi bagatoza abana gukunda ishuri noneho n'abana bakumva ku gaciro k'amashuri bagakurikiza ayo mabwiriza ababyeyi baba babahaye bagakurikiza igitsure bakagira kumvira umwana iyo atumviye niho havamo uko gucikishiriza amashuri bikamutera kurangara kubera ko ababyeyi ntabwo bamuha igitsure ikigaragara ni uko badafite ababyeyi babashishikariza ko ejo hazaza ari ahantu heza cyane ko bazahabona ibyiza biruta ibyo bafite uyu munsi icya mbere cyabaho ni uko habaho inama z'urubyiruko akenshi abana bakiri batoya kuva ku myaka cumi n'ine kugeza kuri cumi n'umunani abo bana nabo bakiri batoya bacikisha ishuri abenshi b'abahungu bagiye mu gisirikare abakobwa baterwa na b'imyendaro kubera ko bafite abantu babashutse babashukisha utuntu dufaranga dukeya
turabashimiye cyane aba babyeyi ku mpanuro nziza baduhaye bamwe bavuze ko ababyeyi bakagombye gukurikirana abana babo bakamenya niba bagiye ku mashuri ndetse niba banagarutse abandi nabo bati hagomba kubaho ubukangurambaga ku ruhare rw'ubuyobozi bakamenya ko umwana ageze igihe cyo kwiga nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo reka noneho dukomeze ikiganiro cyacu mu karere ka rulindo jean aime Ah, urakoze cyane nicole mugenzi wacu ni ishimwe ariyete yaganira n'umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wa murambi ni mu karere ka rulindo nk'uko yabivuze agaruka ku mpamvu zituma muri aka gace umubare w'abahungu bava mu ishuri uri hejuru kurusha uw'abakobwa anatubwira ingamba bafata kugira ngo uyu mubare ube wagabanuka ndetse n'iki kibazo gicike burundu reka tubumve
mu bushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'uburezi mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani bugaragaza ko umubare w'abana bataye ishuri wavuye kuri gatanu n'ibice bitandatu ku ijana aho wari mu mwaka w'amashuri wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi ukagera kuri gatandatu n'ibice birindwi mu mwaka w'amashuri wa bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi n'umunani iyi raporo kandi igaragaza ko mu mashuri abanza umubare w'abahungu ari wo munini kurusha uw'abakobwa bata ishuri naho mu mashuri yisumbuye umubare w'abakobwa ari munini kurusha kurusha abahungu bata ishuri mu kumenya ingamba zafashwe mu guhangana n'iki kibazo twanyarukiye mu majyaruguru mu karere ka rulindo nka hamwe mu hagaragara abana benshi bataye ishuri ntagungira jean marie vianney ni umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wa murambi aratubwira uko imibare yifashe n'igitera abana kuva mu ishuri mu murenge wa murambi statisitike cyangwa se intonde kenshi tugenda tubona muri segonderi abana b'abahungu nibo bava mu ishuri ari benshi kubera ko hano mu murenge wa murambi turi muri zone y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari ikintu bita gupara rero mu gihe nk'imvura iba yanaguye iyo imvura yaguye muri aka gace gasegereti zigenda zibunze bityo rero bashobora no kuba batanavuye mu ishuri ahubwo bakavamo muri icyo gihe cy'imvura kugira ngo bajye gutoragura za gasegereti ziba zibunze usanga abana bafite inyota yo gushaka amafaranga hanyuma bakajya kuyashakira muri ibyo birombi imibare minini dufite ni iy'abahungu abana b'abakobwa dufite bava mu ishuri akenshi usanga biterwa n'imyumvire y'ababyeyi cyangwa se ugasanga bigenda biterwa n'amakimbirane ari mu ngo ku bigendanye se n'imirimo ivunanye ikoreshwa abana abantu baba babahaye iyi mirimo bo mu bakurikirana mu buhe buryo abana bafashwe barimo gukoreshwa imirimo ivunanye ubundi hari amategeko akurikizwa ni ukuvuga ngo ubundi nk'umubyeyi uri gukoresha umwana yamubuje kujya ku ishuri uwo mubyeyi wundi ahanishwa kuva ku bihumbi hagati y'ibihumbi mirongo itanu na bitanu n'ijana ni ukuvuga ngo iryo bwiriza rirakurikizwa hanyuma kuri ibigo binini binini bishobora gukoresha abana imirimo ivunanye amabwiriza avuga ko bagomba gucibwa hagati kuva ku bihumbi ijana kugera kuri miliyoni noneho ni izihe ngamba mwafashe kugira ngo uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri umubare w'abana batishuri ugabanuke umunsi ku munsi dutanga ubwitabire ibigo by'amashuri batanga ubwitabire by'uko abana bitabiriye ishuri umwana usibye icyumweru akagira amazeru atanu yikurikiranya dukora icyo bita house to house tugafatanya n'abayobozi b'ibigo by'amashuri n'inzego z'ibanze tukajya kubareba kandi tubona bitanga umusaruro iyo twimanukiye tugenda tugira umubare munini w'abana bagaruka mu ishuri
turamushimiye cyane jean marie vianney ku kiganiro cyiza tugejejeho mwe mudukurikiye mwiyumviye ko mu gace ka murambi mu karere ka rulindo abana b'abahungu bahitamo kuva mu mashuri bakajya gushakisha amafaranga naho abakobwa bo ngo biterwa ahanini n'amakimbirane aba ari mu miryango yabo nawe uduteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe ese ubona hakurwa iki ngo umubare w'abana bava mu ishuri ugabanyuke burundu mu rwanda twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ari zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ni hahandi badusanga ni kore ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe reka noneho jean aime duha umwanya mugenzi wacu christelle w'icyeza atugezeho bumwe mu butumwa abadukurikira baba baratugejejeho mu kiganiro cyatambutse turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi
bagenzi banjye barakoze kumpa ikaze rero bakunzi bakadasohoka b'ikiganiro ejo nk'uko bisanzwe buri kwezi tubagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ubutumwa bwa none buragaruka ku nsanganyamatsiko twibanze ku burenganzira ku mutungo aho twibazaga tuti se mubona kuba umuntu yakwamburwa umutungo bwite atari ukuvuzwa uburenganzira mu gihe mu itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya mirongo itatu na kane bavuga ko umutungo w'umuntu ari bwite dore ibitekerezo mwatugejejeho gatsinzi uherereye i kirehe yagize ati ni ugufasha abo bantu bakubaka ibyo bibanza kuko biteye isoni kumva bamara imyaka itatu batarubaka ernest kwizera uvuga ko aherereye mu mujyi wa kigali yagize ati turabashimiye ku bw'icyo kiganiro atari ko ndumva igisubizo kitaba kubambura ibyo bibanza ahubwo bafashwa kubitanga niba badashoboye kubyubaka cyangwa leta ikabaha inguzanyo dukomereze ku butumwa bw'uwihanganye ali uherereye ikiramuruzi yagize ati kuri iyo ngingo y'umutungo leta ntikwiriye kwambura umutungo bene wo kabe niyo haba hagiye gukorerwa ibikorwa remezo kuko umuturage aba yarikokoye ngo ashake uwo mutungo ndumva yaba ari ihohoterwa bajye babanza bumvikane n'umuturage uyu niyo twibwiye afite nimero iherwa na gatatu gatatu gatatu yagize ati kwaka umuntu ikibanza bizatuma habaho abakire gusa ati urugero ufite ikibanza kandi baragutegeka kubaka ukoresheje amatafari ahiye utabishoboye cyangwa kubaka inzu igeretse utaratunga n'ibihumbi ijana naho urukundo gaspari yagize ati igitekerezo ni uko umuturage afite uburenganzira ku mutungo we kuko ari ntavogerwa dukurikije itegeko emmanuel we mu butumwa bwe yagize ati niba itegeko rivuga ko umutungo ari uw'umuntu ku giti cye kuko ibyangombwa bitangwa byanditseho gukodesha namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mwifashishije nimero ya telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe ndasubiramo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe iyi nimero mushobora no kuyikoresha munyuze kuri watsapu mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka facebook na instagram aho mujyashakirwa mukandikamo ibiganiro byatambutse ushobora no kubisanga kuri youtube channel ya ejo yufu eko uwiringiyimana jean claude uherereye mu murenge wa rongi yagize ati uko mbyumva umuntu yubatse inzu ikamunanira ntabwo yayamburwa ahubwo yafashwa akagirwa inama uburyo yakwegera amabanki akamufasha akabona inguzanyo akayubaka akayirangiza Yvette Uwase uherereye mu murenge wa Kanombe yagize ati njye mba numva ari byiza ko umutungo rwose ukodeshwa ntuwe umuntu ku giti cye kuko baguha imyaka myinshi rwose ntabwo waba ukiriho kandi ikindi byongera imisoro bigatuma igihugu gitera imbere bikanagabanya akavuyo ko kurwanira amasambu n'imiryango by'uru ruhererekane bidashira reka duhinire ku butumwa bwa kabera emmanuel uherereye mu mujyi wa kigali mu murenge wa rwabutenge aho yagize ati ku bwanjye ndumva leta yasobanura neza iby'iryo tegeko reka minira aha ariko nawe udukurikiye ushobora gukomeza kutwoherereza ubutumwa tukazabuheraho mu kiganiro cy'ubutaha turamushimiye cyane ucyeza kirisitera ndetse dushimira namwe mwese muduhema kutwereka ko mudukurikiye mubinyuza mu bitekerezo mudusangiza mbere y'uko tugera ku musozi w'ikiganiro cy'uyu munsi roni kore reka tubanze twibutse abo twongera mu rwanda jean aime twumvise ubuhamya bw'umukobwa twisegwiza wo mu karere ka kamonyi asobanura ko yavuye mu ishuri bitewe n'amakimbirane yari ari mu muryango we nyuma y'uko umwe mu babyeyi be abataye uyu mwana w'umukobwa yahisemo kuva mu ishuri agakora imirimo itandukanye kugira ngo abashe gutunga barumuna be twumvise kandi n'ubuhamya bw'umwashuri bitewe n'uko ababyeyi be babuze ubushobozi bwo kumurihira kuri ubu akaba atagira aho aba ndetse no kurya arya ari uko abonye abantu bamugurira ibiryo nikore kandi twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bo mu karere ka musanze twaganiriye bavuga icyo babona cyakorwa mu mubare w'abana bava mu ishuri ugabanyuke bamwe bavuze ko ari inshingano z'ababyeyi gukurikirana abana babo bakamenya niba bagiye ku mashuri cyangwa batagiyeyo ndetse n'igihe batahira abandi nabo bati hakwiye kubaho ubufatanye hagati y'ababyeyi n'abayobozi mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gikomeye nikore umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka rulindo mu murenge wa murambi nawe yavuze ko umubare w'abahungu bava mu ishuri ari wo mwinshi kurusha abakobwa yanagarutse ku bihano bihabwa ababyeyi bajyana abana babo mu mirimo ivunanye babakuye mu ishuri nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mwiyumviye ko zimwe mu mpamvu zituma abana bava mu mashuri harimo amakimbirane mu miryango gukoreshwa imirimo ivunanye ariko kandi hari n'abahitamo kuva mu mashuri kubera impamvu zabo bwite aha rero akaba ari naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi jean aime dushimira n'abo twabanye kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro kugeza kuri ubu ngubu ni ikiganiro cyari gihagarariwe na n'igeneroje naho mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro mwagezwagaho nanjye nicole gira neza ufatanyije na mugenzi wanjye jean aime muhawe nayo mukomeze kugira ibihe byiza ikiganiro ejo naho ubutaha
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane murakurikira ikiganiro dusangira ijambo
dusangira ijambo dusangira ijambo dusangira ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano